Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu Rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB kivuga ko ibisata vyose vy'iterambere bikeneye abanyamitahe mvamakungu kuko vyasubiye inyuma cane
mu Burundi twasanze ibisata nka vyose bikeneye abanyamitahe mu rurimi rw'igifaransa tuvuga ko igihugu kiri vierge gikeneye rero abanyamitahe na cyane cyane duhereye by'uburimyi n'ubworozi amabuye y'agaciro remine umuyaga nkuba
uyu ni umukuru w'ikigo kijejwe iterambere mu Burundi Didas Ngendakumana zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zivuga ko leta ya Tanzania iriko irahonyanga agateka kabo umuyobozi atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa uganda kiza besige yaraye arekuwe sentare ibanje kwakira ibanje kwakira amafaranga y'ingwate yaramaze indwi zishika zibiri ari mu rako ari mu buru muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagabo b'abagwanyi baraye bishe abantu cumi na babiri mu gisagara c'ubuseruko bw'ico gihugu reka ubu naho tuje ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kuri uno munsi wa kabiri itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri na kabiri igihugu c'uburundi catowe mu kibanza c'icegera c'umukuru w'inama rusange y'ishirahamwe mpuzamakungu onu ico ivyo bisigura ku burundi nk'igihugu nivyo igihugu cifuza kurangura mu gihe kizomara muri ico kibanza tuzobibashikiriza nitumara kuvugana n'indongozi z'igihugu uh, c'uburundi muri onu uh, ariko twaravye ku vyo bamaze gushikiriza ku rubuga rwa twitter ambasadeur zeferin manira tanga yanditse avuga ati inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu uburundi buhejeje gutorwa mu kibanza ca vice president w'ikiringo kigira mirongo indwi n'indwi c'ibikorwa vy'inama nkuru y'ishiramwe mpuzamakungu ivyo bikaba bikeshwa imboneza y'uburundi nyiricubahiro arobas general neva kuvuga perezida ndayishimiye n'ingingo yafashe yo gufata inzira yo kumenyekanisha imigambi itomoye ya politike uburundi bubandanya kurangura aho kwama buriko burisigura igihe cyose bwambitswe ibara muri politike ati ndayishimiye ndashimiye ibihugu byose n'abategetsi babiserukira hamwe n'ubumwe bwa afurika bashigikiye uburundi mu twigoro twaco two kuronka ico kibanza kandi naho muri uganda umuyobozi atavuga rumwe na leta kiza besige yaraye arekuwe sentare ibanje kwakira amafaranga y'ingwate yaramaze indwi zibiri ari mu munyororo ni inkuru dushikirizwa n'umugenzi wacu eugenie mukankusi besigye yashinjwe ku itariki makumyabiri n'eshanu y'ukwezi gushize kwa gatanu kuba yarashishikarije urugomo nyuma yo gutabwa muri yombi umunsi umwe mbere yaho mu murwa mukuru kampala icyo gihe arimo kwegeranya abambari be mu myigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'ibiciro nyuma yo gushinjwa yemerewe kuba yarekurwa atanze ingwate ingana n'amashiringi miliyoni mirongo itatu ni ukuvuga amadolari y'amerika ibihumbi umunani kashi ibi umwunganira arabyamaganye avuga ko ari agahomamunwa mbese igihe yanze kuyatanga ahitamo gufungwa abamwunganira bajuririye urukiko rukuru kugira ngo ayo mafaranga agabanywe ejo ku wa mbere nibwo umucamanza yagabanyije agera ku mashiringi miliyoni eshatu besigye arayishyura nyuma y'amasaha umucamanza amaze gufata icyemezo ronald muhinda wunganira besigye mu mategeko yanditse kuri twitter avuga ko yarekuwe abaturage ba uganda bakomeje kugaragaza uburakari bwaturutse ku izamuka ry'ibiciro by'ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi ibyo birimo ibya lisansi amavuta yo gutekesha isabune ingano n'ibindi besigye amaze igihe arangaje imbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba kugabanya imisoro cyangwa izindi nzitizi kugira ngo horoshywe ingaruka zizamuka ry'ibiciro ku baguzi ariko perezida yoweri museveni yarabyanze yamaganira izamuka ry'ibiciro ku ntambara yo muri ukraine n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda
urakoze cyane jeri mukankusi ahandi naho amashami ya onu ara burira araburira ku bijyanye n'inzara muri somaliya n'impfu zigeramiye abana mu ihembe rya afurika nimba amafaranga yasabwe akenewe byihutirwa ataraboneka inkuru dukesha mugenzi wacu eugene mukankusi mu karere k'ihembe rya afurika imyaka ibaye ine yikurikiranyije imvura itagwa ni ibihe bitigeze bibaho mu myaka byibura mirongo ine ishize igihe amapfa yakomeza porogaramu ya onu yita ku biribwa pamu iburira ko abantu bagera muri miliyoni makumyabiri bazagira ibibazo by'inzara mbere y'impera z'uyu mwaka ikigega cya onu cyita ku bana unicef gitangaza ko abana barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi mu mpande zose za etiyopiya kenya na somaliya bakeneye byihutirwa kwitabwaho ahanini kubera indwara zituruka ku mirire mibi y'ubwoko bwica kurusha ubundi haniya dagash kamara ni umuyobozi wungirije wa unicef mu karere k'uburasirazuba n'amajyepfo y'afurika avugira mu murwa mukuru wa kenya nairobi yavuze ko ikibazo gikaze by'umwihariko mu bana bo muri somaliya bakeneye kuvurwa byihutirwa uyu muyobozi avuga ko abana babarirwa mu bihumbi magana atatu mirongo itandatu n'umunani muri somaliya bakeneye kuvurwa indwara zituruka ku mirire mibi byihutirwa uyu muyobozi avuga kandi ko amapfa yishe imyaka mu mirima amatungo kandi yakamije imigezi n'amasoko pam ivuga ko ibihugu byateye imbere bigize itsinda rya birindwi g7 bifite mu biganza ububasha n'ubushobozi bwo gukumira amakuba atakagombye kuba amashami ya onu aratakambira ibyo bihugu bizakora inama mu mpera z'uku kwezi
amakuru arabandanya tuje muri congo muri repubulika iharanira demokarasi ya congo abagabo bagwanyi baraye bishe abantu cumi na babiri murantunga abantu cumi na babiri mu gisagara kiri mu buseruko bw'icyo gihugu hafi y'inkombe z'ikiyaga ca albert inkuru ubu n'ubundi dushikirizwa na eugenie mukankusi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere wabitangaje uyu munsi kuwa kabiri uyu muryango hamwe n'umuvugizi w'igisirikare bamaganiye icyo gitero kuri kodeko umwe mu mitwe y'abarwanyi bakorera mu burasirazuba bwa kongo ahugurukujwe n'ubushyamirane abenshi mu barwanyi ba kodeko bakomoka mu bahinzi b'abarendu bamaze igihe kirekire bashyamirana n'aborozi b'abahema kodeko ntiyabashije kuboneka ngo ugire icyo itangariza ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters jules ngongo umuvugizi w'ingabo mu ntara ya ituri utavuze umubare w'abapfuye yagize ati twamenyeshejwe ko abarwanyi ba kodeko bongeye kwica abantu muri sheferi ya bahema nord ingabo zacu zagiye guhashya umwanzi imibare yatangajwe ku ikubitiro ivuga ko abantu cumi na babiri bapfuye na babiri bakomeretse byatangajwe na diodone rosa perezida w'umuryango wa sosiyete sivile mu ntara ya ituri uyu muryango ukurikiranira hafi ubwicanyi buhabera mu gitero gikomeye kugeza ubu muri uyu mwaka kodeko yishe abantu bagera muri mirongo itandatu mu nkambi y'abateshejwe ibyabo mu kwezi kwa kabiri guverinoma ya kongo yashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya ituri no muri kivu ya ruguru bituranye igihe kirenga umwaka hageragezwa guhosha urugomo nyamara ibitero byariyongereye kuva icyo gihe
ahandi naho umuyobozi mu kigo gishinzwe ibiza muri nigeria uyu munsi ku wa kabiri yavuze ko igitero cyakozwe ku isengero y'abakatolika yitiriwe mutagatifu francisco iherereye mu gisagara cya owo cyahitanye abantu mirongo irindwi na babiri kandi ko cyakomerekeje abandi mirongo itanu eugene mukankusi atubwira ibindi abantu batamenyekanye bagabye igitero ku bakristo bakoresheje imbunda n'ibisasu biturika mu gihe cya misa yo ku cyumweru abategetsi bari batarashyira ahagaragara umubare w'abapfuye ibitangazamakuru byari byavuze ko abantu barenga mirongo itanu bishwe birasanzwe ko abantu batanga imibare itandukanye nyuma y'amakuba muri nigeria abategetsi ntibari batanga amakuru na make ku mwirondoro w'abagabye igitero cyangwa ku cyabibateye bavuga ko bamwe mu bateye mu kiliziya bari bivanze n'abakristu mu gihe abandi barasaga mu kiliziya bari mu bindi bice imbere mu kiliziya haboneka amaraso yumiye hasi no ku nkuta intebe zasataguritse ibirahuri byamenetse n'ibindi bintu byashwanyaguritse ndetse n'ibyo abantu ubwabo bari bafite byahasigaye bihamya urugomo rw'icyo gitero abarusimbutse barimo kuvurirwa ku bitaro ibikomere by'amasasu n'ibindi nk'uko byavuzwe n'abaganga umujyi wa owo uherereye muri leta ya ondo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa nigeria ni igice cy'igihugu ubusanzwe kidakunze kubamo urugomo rushingiye ku madini besige yashinzwe ku itariki makumyabiri n'eshanu y'ukwezi
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mushobora no gukurikiranira ayandi makuru kuri facebook yacu no ku kibanza cya internet turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuyahere mu rwanda komisiyo idasanzwe ya sena ishinzwe kuraba ibibazo binyuranye biri mu mihana leta yimuriyemo abanyagihugu yafashe ingingo yo gusaba inteko rusange ya sena gutuma ko uwahagarariye leta gusigura ivyo bibazo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kabuyi i kigali mu rwanda uyu muyobozi yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ashinzwe kwakira amafaranga y'abantu batandukanye abizeza kubahesha viza zijya muri leta zunze ubumwe za amerika kandi akaba atarubahirije ayo masezerano nk'uko ababimurega babivuga bwana nibishaka usaba kurekurwa by'agateganyo yaburanye yemera ibyaha ndetse avuga ko yiteguye kwishyura abo yahemukiye mu itangazo ry'iki cyemezo kuri uyu wa kabiri yaba uregwa ndetse n'umwunganizi we mu mategeko nta n'umwe wagaragaye mu rukiko n'uhagarariye ubushinjacyaha ntiyabonetse mu rukiko hari abantu bake bari bakurikiranye isomwa ry'urubanza bafite amatsiko yo kumenya uko birangiye byakekwaga ko bari mu mubare w'abamurega asoma icyemezo cy'urukiko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bwana nibishaka akomeza gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza umucamanza yagaragaje ko hari impamvu zikomeye zimwemeza ko ibyaha byakozwe kandi n'uregwa nawe akaba yarabyemeye umucamanza yatangaje ko afite ubuhamya bw'abantu batandatu bemeza ko bahaye n'ibishaka igiteranyo cy'amadolari agera ku bihumbi makumyabiri ni ukuvuga arenga gato miliyoni makumyabiri mu mafaranga y'u rwanda umucamanza yavuze ko kandi n'ibishaka yahimbye inyandiko zerekana ko abo bantu bagombaga kujya muri amerika mu mahugurwa kandi ko bari abakozi ba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu umucamanza yumvikanishije ko n'ibishaka yanahimbye kandi imeri zitandukanye yakoreshaga yereka abo bantu ko ibyo akora bikwiye kwizerwa umucamanza yumvikanishije ko n'ibishaka yemeye ubwe ibyo aregwa ndetse asaba imbabazi wari uyoboye iburanisha yumvikanishije ko nibishaka yarezwe n'abamuhaye amafaranga nyuma y'aho bigaragariye ko ibyo yabijeje bitakunze umucamanza avuga ku cyaha cya kabiri nibishaka akurikiranyweho yavuze ko yahimbye inyandiko imwemerera gusohoka mu gihugu ahunze aza gufatirwa mu gihugu cya kenya aho yari yagendeye ku rupapuro rw'uruhimbano kandi muri rusange abategetsi bo mu rwanda mu rwego nk'urwe basohoka mu gihugu babiherewe uburenganzira nta bisobanuro byatanzwe by'abamuvanye muri kenya ndetse n'igihe yahaviriye usibye ko umucamanza yavuze ko amaze gufatwa yahise atabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu gatanu perezida w'iburanisha akavuga ko ibi ari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko uregwa yakoze ibyaha bishobora guhabwa igifungo cy'imyaka ibiri muri gereza mu gihe ibi byaha bizaba byamuhamye umucamanza yashimangiye icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwasabaga ko yakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje ubushinjacyaha bwagaragaza ko aramutse afunguwe ashobora gushyira igitutu ku batangabuhamya cyangwa se akaba yaturuka ubutabera kuko n'ubundi yafashwe yamaze gusohoka igihugu nibishaka emmanuel wari ufungiye kuri sitasiyo ya ribu ya remera ubu yahise ajyanwa muri gereza ya nyarugenge mageragere uyu yongereye ku rutonde rw'abandi bayobozi cyangwa ibyamamare bagiye bafatwa bagafungwa muri iyi minsi mu bihe bitandukanye barimo wahoze ari umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco bwana bamporike eduard ariko we akurikiranwa adafunze nibishaka yahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije wa rgb kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda e, iyo nkuru bamenyesha yuko intango yayo yari yerekeye sentare y'intango y'ikicukiro yategetse yuko umuyobozi w'injurire yoguma muri gereza iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza ribandanya ahondi naho aba abagendezacaha mu rwanda bagiye gutangura kwakira ababitura bafise ubumuga bwo kumu muradutunga akabazo mu buhinga bw'ivyuma muradutunga radijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo bugo.
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Groya.
nk'uko twaba turabivuga abagendezacaha bo mu rwanda bagiye gutangura kwakira ababitura bafise ubumuga bwo kutumva no kutavuga badafise ubavugira hagati y'impande zombi ni nyuma y'amezi atatu bahabwa inyigisho zo kumenya ibishikirizwa n'abagendana ubwo bumuga ni inyigisho bahawe hisunzwe imfashanyo ya ambasade y'amerika mu rwanda ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa i kigali mu rwanda intego iza ku isonga urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rusobanura nk'imwe mu mpamvu zatumye ruhitamo guhugura abagenzacyaha ku mvugo z'amarenga ni ugutanga ubutabera buboneye ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga uru rwego rurasobanura ko mu bihe bitandukanye rwakunze guhura n'imbogamizi mu kwakira abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu gihe abafite ubwo bumuga bukomatanije bagannye uru rwego ruvuga ko byasabaga kwitabaza abasemuzi bumvikanisha impande zombi ingaruka zashoboraga kuvukamo ni uko rimwe na rimwe ubutabera budatangirwa ku gihe kuri iyi nshuro urwego rib Bible rurasobanura ko nyuma yo guhugura abagenzacyaha mu Rwanda ku mvugo z'amarenga bizaba umwanya mwiza wo kubuganya ubugenzacyaha atumva atanavuga abakozi b'urwego bazajya bumvikana nawe badasabye umusemuzi madamu viviane umurisa kabagema na bwana leontier niyonsenga ni abagenzacyaha bamaze amezi atatu biga ibijyanye n'imvugo z'amarenga zikoreshwa n'abatumva batanavuga muri abo bantu bose rero iyo yazaga afite ubumuga bwo kutumva no no kutavuga wasangaga duhura n'imbogamizi zikomeye Eh, akenshi wasangaga bidusaba ko tubanza gushaka umuntu uri budufashe gusemura urwo rurimi ugasanga wenda bifashe n'umwanya wo kugira ngo uwo muntu tube twamwakira cya gihe turi guhamagara abo bantu Eh, ariko nyuma y'aya mahugurwa ni byiza cyane n'ibintu natwe byadushimishije kuba twarize uru rurimi rw'amarenga dufite ubumenyi noneho bwo kuzajya tuvugana nabo abatugana bafite ubumuga bwo kutavuga no kutumva bazajya bahita bahabwa iyo serivisi byihuse bidasabye kubanza guhamagara umusemuzi indi mpamvu urwego rw'ubugenzacyaha rusobanura mu zaruteye guha ubumenyi abagenzacyaha ku mikoreshereze y'indimi z'amarenga igamije kuzigama umutungo wa leta wagendaga mu bikorwa byo gusemurira abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga uru rwego ntirusobanura ingano y'ingengo y'imari yagendaga muri ibyo bikorwa gusa rib ntibura gushimangira ko niyo yaba amafaranga make bakoreshaga agomba gufasha mu bindi bikorwa bireba rubanda madamu dativa mukeshimana uhagarariye ishyirahamwe ry'abagore bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu rwanda n'abarashima kuba mu rwego habonetse abumva imvugo z'amarenga mu ijwi ry'umusemuzi mukeshimana avuga ko byajyaga bibagora cyane kugana urwego rw'ubugenzacyaha kandi abakozi barwo batumva imvugo z'amarenga aravuga ko mu magingo aya bizarushaho kumworohera n'abahagarariye bwana Thierry murangira umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu asaba ko abafashe ubumenyi mu mvugo z'amarenga bagerageza no kubukwiza muri bagenzi babo komeza ubunyamwuga bwabo nk'uko aya marenga uh, bayigishijwe bakagumya kujya bayakoresha ni nk'uko upuragitisinga ururimi rwose kugira ngo bayametirize ndetse bayigishe na bagenzi babo aho bari bakora kuri sitasiyo ku buryo ubwo bumenyi babonye uh, bugera kuri benshi ubuyobozi bw'ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda bwateye inkunga iki gikorwa bushima umusaruro wacyo buvuga ko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga batagomba guhezwamo umuryango uyu ni bwana jami dragon umuyobozi wungirije uhagarariye umuvugizi w'ambasade ya amerika mu rwanda aragira ati ni iby'ingenzi cyane ku muryango w'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ko batahezwa mu muryango rero twizeye ko aya mahugurwa azateza imbere ubwo kutabaheza ndetse hakanabaho ukwisanzuranaho hagati y'abagenzacyaha n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ari nabo bahura n'ikibazo cy'ururimi ati ubu ni ubwa mbere dutera inkunga ibi bikorwa ariko birashimishije kubona bamwenyura ubundi bagakoresha indimi z'amarenga rero ndishimye cyane kubona umusaruro w'iyi gahunda kuri iyi nshuro abagenzacyaha bafite ubumenyi bwo kumva ababagana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga baragera kuri mirongo itatu mu gihugu hose ni umubare uhita wumvikanisha ko bakiri yanga bwana tiyeri murangira uvugira urwego ribu yadutangarije ko gutanga ubu bumenyi bizakomereza mu byiciro ku buryo abagenzacyaha bose bizarangira bafite ubumenyi bwo gufasha ababagana batumva batanavuga ehogira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric ahandi naho ikigo kijejwe iterambere mu burundi adb kivuga ko ibisata byose bikeneye abanyamitahe mvamakungu kuko vyasubiye inyuma cane ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika tiarive ndayishimiye ari kigali mu rwanda Ivyo vyavugiwe mu nama yari yahurije hamwe abarongoye ikigo kijejwe iterambere mu Burundi Agence de Développement au Burundi hamwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu yakoraniye Bujumbura kuri uyu wa kabiri byari mu ntumbero yo gukorera hamwe mu guhimiriza abanyamitahe mva makungu ngo basubire kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi Didas Ngendakumana arongoye ikigo kijejwe iterambere mu Burundi avuga ko ibisata nka byose basanga bikeneye abanyamitahe mva makungu kugira ngo bisubire byisununure mu ubutunzi mu majambo make no kuvuga ngo mu Burundi twasanze ibisata nka byose bikeneye abanyamitahe mu rurimi rw'igifaransa tuvuga ko igihugu kiri vierge gikeneye rero abanyamitahe na cyane cyane duhereye by'uburimyi n'ubworozi amabuye y'agaciro remine umuyaga nkuba mu bitegekanywa gushorwamo imitahe n'abavuye mu bindi bihugu mu Burundi harimo kandi n'igisata kijejwe gutanga umuyaga nkuba Didas Ngendakumana abandanya avuga ko ari amahirwe kuri abo bagwiza atunga akemeza kandi ko n'ikibazo c'amafaranga mvamakungu kimaze iminsi icugarije Burundi kizoca kiva mu nzira rero bamaze kuduza imitahe yabo ngaha mu Burundi bakagurigurisha ibyo bahinguye n'amaserivisi yabo ngaha mu Burundi icyo kibazo ubwa mbere cy'ayo mafaranga mvamakungu y'agaciro gica kiva mu nzira hanyuma ibyo nabyo by'ubukene bw'umuyagankuba mbere ngewe novyita ko ari amahirwe kuri abo banyamitahe kugira ngo babandanye bazane imitahe yabo muri icyo gisata cyo kugwiza uwo muyagankuba dusanzwe dukeneye kandi amaporoje aribo ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu nabwo butangaza ko burajwe ishinga n'uko uburundi busubira kwakira abo banyamitahe kugira ngo bishikwe ko ambasaderi hermenegilde niyonzima umuhanuzi muri ubwo bushikiranganji avuga ko hakenewe ubufatanye n'abarundi bose cane cane ababa hanze y'igihugu nyene uburongozi bw'igihugu burajwe ishinga n'iterambere ry'igihugu birajwe ishinga no kubona abafise imitahe ikomeye kugira ngo bashobore kuyizana mu gihugu cyacu urumva rero yuko iyi ateliye twayishimye cyane kuko turonse abaparteneri mu gihugu tugiye gukorana ndetse tukaronka n'izindi nguvu ikigo kijejwe iterambere mu Burundi gisanga gukorana n'ubushikiranganje bw'imigenderanire muri ico gikorwa hari umusaruro bizotanga nicyo gituma twafashe ingingo ko twiyumvirira hamwe icokogwa kugira ngo ibyo byiza biri mu Burundi dufashanyije na n'abari mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makuru mbere n'izindi nzego zaba iza leta cyangwa izigenga twese hamwe dufashanye dusangire ico kivi cyo kubivuga kugira ngo abanyamitahe basanzwe baza ngaha mugabo batari benshi cyane hanyuma dushike ku iterambere rirama twifuza mu Burundi mu ngingo zafatiwe muri iyo nama harimo gushiraho abaserukizi mu by'ubutunzi mu bindi bihugu gukomeza igisata ca ba mukerarugendo korohereza abanyamitahe mu makori yari asanzwe atangwa n'ibindi byotuma iterambere ryifuzwa rishikwa ko vuba mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu burundi hashyizweho itegeko rishasha ryorohereza abagwizatunga kuzana imitahe muri iki gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho uburundi bwatanguye gukena cane abanyamitahe mvamakungu bitewe bitewe n'umutekano muke waharangwa watewe n'amatora y'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkuru nziza kuri ubu Uburundi bukaba buriko burakora ibishoboka byose birimo guhinyanyura amategeko azotuma abanyamitahe bakingigwa umutekano mu gihugu n'ibindi nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bihugu Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise ni ka karirimbo katwibutsa ikiganiro muri isanga muri isanga y'ejo E, tukaba turiko turayibategurira mugenzi wacu frederic nkundikije niwe azoyibashikiriza turi kumwe ku murongo wa telefone aba aratubwira ivyo ariko aradutegurira ku munsi w'ejo e, frederic nkundikije utubwira ivyo abanyonyi b'ijwi ry'amerika bo kwitegurira ku munsi w'ejo urakoze oriane ejo ku munsi wa gatatu tuzavuga ku ndwara reka icaduka c'indwara giherutse kwibonekeza mu bihugu bitandukanye inaha muri leta zunze za amerika harimwo iyo ndwara n'indwara bita ibihara vy'inguge monkeypox mu congereza ejo rero twabatumiriye umuhinga muganga yanonoseye ivyerekeye indwara zandukira kugira ngo dufashe kumenya icyo iyo ndwara iva ko ukuntu ifata eka n'ukuntu bariko barayirinda mu bitaro bitandukanye vyo mu burundi eka n'ahandi hose kw'isi urakoze cyane frederic nkundikije ni indwara ikomeye cyane kandi turizeye ko abanywanyi b'ijwi rya amerika bazoshobora kubaza ibibazo byinshi umuhinga murakoze cyane ahandi egowa dukubitire rero muri tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu zisanga leta ya tanzania iriko irahonyanga agateka kazina muntu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika james joven umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca tanzania bwana sudima kibasi kuri uyu wa mbere yabariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya nyarugusu ko leta ya tanzania itanze kiringo c'umwaka umwe kugira zitahe ku bushake nyuma y'aho zizotahukanwa zose hakurikijwe amategeko ya leta ya tanzania bwana makibasi yadahengesheje yavuze ko n'imfashanyo zimwe zimwe zigenewe impunzi harimwo ibiribwa ziriko ziragabanywa ku rugero runini mu ntumbero yo kuburabuza impunzi kugira zitahe byanse bikunze naho impunzi ku bwazo zisanga icyo zahunze kitarakemuka kazi kubwa niliyo nayo ni moja ikifanya mikilo tisa ni kine kuwahamasisha kurejea kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima kubahimiriza mutahe kugira ngo nimuze muhure n'ibihe bibi byo gutaha ku nguvu kwa sasa hakuna anayekubali mwishi kambini kuko kugera uyu munsi nta n'umwe yemera ko muba mu ikambi na ndiyo maana huduma zimeendelea kupungua ikiwemo chakula niyo mpamvu imfashanyo zimwe zimwe zibanganya zikabanuka harimo n'imfungurwa jiandikisheni muondoke kwa utaratibu nimwiyandikishe muhunguke ku rutonde zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu zisanga umugambi wa leta ya tanzania uhimiriza impunzi zose gutaha byanse bikunze ari guhonyanga agateka kazina muntu ni mu gihe buri umwe umwe yahunze ukwiwe jewe ndiko ndaraba ku ruhande rwiwanje ndavuga neza ndemeza neza ko ico nahunze kitaragirante kitarava mu nzira ica mbere nk'ubu je nahunze mvuye mu tabira maze kuva mu tabira baduhungura ku nguvu badutwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse nta n'imyaka ingahe yaheze nabongera baduha umuriro twahunze turiko turico turamererwa nabi gose ariko nk'ubu ubunye nk'ubu je mushaka kumbwira yuko umuryango w'iwanje azongarukanira ko bavuga ko ivyo twahunze vyavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro ubwa mbere ho ntibatubwira uko nyene jewe rero gusubira mu gihugu c'u Burundi ni ikintu ntipfuza na gato kandi ntashaka mbega nk'ubu ubunye ko rigize gatatu jewe mpunga mushaka kumbwira ko hari yandi mahoro yaje asumba ayo mwatubwira mbere ntikibaho rero je nuko numva umunsi ku munsi numva hari abapfuye abanyanganijwe batazi iyo bagiye jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa k'umuryango kuko baguma banyirukako kuko nasi kugenda mu migambwe yabo intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma bwana Yeremia Bukenyeza we yabariye impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu ko atantambamyi n'imwe isigaye yobuza impunzi gutaha kubera amahoro yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi nta majambo ya diplomasi nkoresha ndiko mbwira mwebwe bene wacu kugira ngo muve muri izi ngorane murimwo na jewe naciyemwo jewe ndiko ndavuga narabaye mu ikambi y'umuyobozi mwumve rero yuko ivyo ndababwira biva ku mutima mu burundi hari amahoro nimutahe muje mu ngo zanyu mukorere ingo zanyu nimutahe ubwo rwaruka ruje mu mashuri nimutahe namwebwe muje mu makoperative umugambi wo gutabukana impunzi ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi kuva ubwo gushika ubu haramaze gutaha abarenga gato ibihumbi ijana mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta ya tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ariko uwo mugambi ntiyawushize mu ngiro naho biri uko hafi impunzi ibihumbi bibiri n'amajana atatu zaratahukanye ku nguvu ku mpamvu y'uko ataburenganzira zifise bwo kuba mu nkambi benshi mu bataha ku bushake murakoze mwese aho niho turangije ikiganiro n'amakuru uno munsi